rero twabiganiragaho turi hanze y'ibiro kubona pazi ahohotera nike birababaje nta nubwo ari byo kubabarira aha yewe gusa ikindi ni uko pazi ubwe atigeze anabyihana oya nta kindi ariko cyakorwa pazi akeneye guhanwa by'intangarugero
abahungu se bari ko babaye oya james abahungu bose ntibitwara nka pazo ikindi kandi bagomba kubaha abakobwa nta kubafata nk'ibikoresho Eh, gusa wenda ibintu zino bitindaho cyane Ah, pazo ndaza kumuganiriza ibi ni ibintu byoroshye cyane ariko niko james ni- Oya.
ni gute ushobora gutinyuka ukavuga ko ari ibintu byoroshye yarashatse gusoma no gukorakora nike kose
ani ihangane mwana wa pazi agomba kuzana n'umubyeyi we akamenya ibyo yakoze
ariko se ubundi ni karame kuki wowe wamwemereye kuza iwanyu kandi uzi ko ababyeyi bawe badahari nonese ko numvaga ari inshuti yanjye bisanzwe nta kibazo erega buriya niyo mpamvu nawe yabikoze yumvaga kwisanzuyeho ariko noneho akanakumira sinshobora kwiyumvisha ukuntu umwarimu nkawe ashobora gutinyuka kuvuga gutyo james Eh, ibyo ni byo wigisha abanyeshuri
genda umva ibihano felix yavuze rwose mbyemeye nibyo rwose mama ni ngiye guha ibaruwa pazi itumira ababyeyi be agomba kuzagaruka abazanye kandi afite n'iyo baruwa oya nibyo rwose akwiye kumva neza uburemere bw'ikosa yakoze atazanarisubira ahubwo se buriya umuntu anamwongereye igihano cyo gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntibyagira icyo bimufasha icyo gitekerezo ni cyiza byatuma asoma cyane akagira ubumenyi buhagije Ii, mu bushakashatsi bwe akazibanda ku guhindura imyitwarire ku bagabo birinda gukora ihohoterwa barushaho gushyira imbere uburinganire akazabyigisha n'ikigo cyose icyo ni igitekerezo cyiza rwose agomba nabyo kuzabikora aha nyamara sinzi niba uburyo mushaka kumuhanamo hari icyo buzamumarira oya rwose agomba kubikora sinzongera kwizera abahungu na rimwe oya humura nike wanjye ntabwo abahungu bose bameze nka pazo kandi warakoze rwose kumbwira hakiri kare anini karame ndabizi neza ko pazo namara kumva ikosa yakoze azagusaba imbabazi ntabwo nzigera mwizera
mama karame ndabona agasukari gahari ari gake kadahagije simbi reka dusaranganye akandaza kugura indi
erega ntimukanywe n'ibisukari byinshi ntimuzi ko atari nziza ese pazo yagiye ku ishuri yego papa yagiye ese wowe kutanywa si nyamara ndanywa ahubwo papa mfite ibaruwa frank yamaye ngo nguhe
iyo baruwa se iravuga iki niyo bakwandikiye bagusaba ko nazitabira amahugurwa y'ibijyanye n'imideli imideri ibyo se ni ibiki nubizi se ko nkunda ibintu by'imideli cyane papa ubaho narangije segonderi ndi gushaka uburyo nabikora nk'umwuga nuko sha uzi ko uzi ubwenge
yii inzozi zanjye ni ukuzaba umuntu ukora imideli papa rwose kandi frank umwe ukora ibijyanye no kugira inama abashaka kwiga imyuga yemeye kuzajya amfasha kugira ngo nanjye nzagere ku nzozi zanjye agufasha yego mama niyo baruwa ndebe
ntawe yisumbe twumvirana
reka nsome twumve kuri ndamage iyi ni ibaruwa yo gusabira simbi uruhushya rwo kwitabira amahugurwa ajyanye no gukora imideri azabera i kigali iyo yose
tuzi ari kwa mugore nk'uko simbi ashishikajwe no gukora imideri aya ni amahirwe kuri we yo kumenya byinshi kuri uyu mwuga abazitabira aya mahugurwa bazacumbikirwa ijoro rimwe bakagomba no kurarayo koko tuzi ariko ntibikira kandi abagore nimwumva kanececekera ibyo bazarya no kwishyura icumbi byose birateganyijwe murakoze yari frank umva ibyo frank avuga muri ibaruwa ari byiza rwose Hey.
ariko si ibaruwa kombona idafite kashi yo ku kigo cy'urubyiruko ubirizewe ngahore sinzi impamvu iyi baruwa njye ndumva idasobanutse baravuga ko bazarara ariko ntibavuga aho bazarara ibyo ni ukuri ariko ariko rero ibi ni ibintu byagakwiye kuba byaratangajwe nko ku munsi w'umuganda sinumva ukuntu batumira simbi gusa kandi ari ibintu umudugudu wose wagombye kubuza yegora
ntabwo mbizi ahari wenda twabaza frank neza
ariko ubwo ari frank ndabizi nta kibazo nta mpamvu y'uko umuntu yakwirirwa amubaza
nyamara ajyayo ndumva mpangayitse kureka simba akajya i kigali wenyine erega ntabwo nzaba ndi jyenyine mama ntibishoboka ko wajyana n'umuhungu mwenyine i kigali se cyangwa urumva ibyo ari byo koko ntacyo ariko frank ndamuzi nta kibazo
gabi wahetse twari twicaranye nta kibazo muto n'ubundi nicaye njyenyine uyu munsi nyine nshaka kukubaza kandi umbwize ukuri nk'inshuti yanjye humura rwose ubona kuba ndi muri sakwe namwe byangiza imyigire yanjye mu ishuri ubwo se usetse iki imana ishimwe naringize ngo ni ikindi nawe ni icyo yego ko usha wivuga gutyo kuko ndahangayika ni ukuri ndakumva ariko nawe ugomba gusobanukirwa nubwo kwiga ari byiza ariko gukora ikindi kintu birafasha mu myigire ubuse ntukumbuye kuza muri sakwe umva sha ndabikumbuye nyine ubwo size impamvu bikumbuye Hmm, nyine ni uko nishimiye ndi kuririmbana nawe ntiwumva se nta kintu kiruta ibyishimo ukuri pe.
kandi birumvikana wize wishimye watsinda gusa nyine iyo abasako ari ikintu kidufitiye akamaro ntabwo diregitirise fesite yari kuba yarayihagaritse gukorera mu kigo uyu wivuga gutyo muto ubwo se ayo mafuti gigi yakoze ko ariyo ntandaro kandi abantu bakunda sakwe
kadete kadete uranshakaho ikipazo ntiyashaka gusuhuza ashaka de kutavanze si ikigo ngo duze dutahe jya ureba ibikureba ibyo se birakureba si kuvuga nabi wabaye iki kade ntabwo nshaka ko unesha umutwe muri aya masaha shaka de wamenye unaniwe pe wasetse nka gutwaza amarete yawe nta bufasha bwawe nkeneye shaka de wabaye iki koko ariko pazo ni gute ushobora gutinyuka kumvugisha gutya uzi n'ibyo wakoze ibyo nakoze ntibikize kagabo yambwiye ibyo wakoreye amike Kaka- kagabo ariko uyu nawe mana iki se arakubeshyera se nyamara kade sinzi uburyo kagabo yabikubwiyemo rwose eh? ariko buriya yabigusobanuriye nabi rwose eh? cyangwa byumvise ko bitari ushaka kuvuga ko se akubeshyera nta cyabaye nyine njyewe sinzi pe ariko basi reka ngusobanurire kade eh? nari ndi kumwe na hanike nyine byose numvaga ko byishimiye pe abyishimiye se yari yabikubwiye ntukabeshye di mana sha ndicuza icyatumye menyana nawe basi mbabarira kade eh? rwose ntabwo nshaka konye nawe tuba abanzi pe wamubeshyewe nta n'ubwo nshaka kuzongera kuvugana nawe na rimwe kade kadete
mbega ukuntu wakenkemuye nibyo anuwari wakoze pe
ntibera Karame.
utya rero harakomeye kubi nakubitaho isuka igataruka neza neza hamvurinye pe valentine se ameze ati valentine amaze kuba inkumi da usanga mfasha ngo mu rugo hahore hasusuruka oh ibyo ntako bisa ribera nibirambe rwose gaju we si ubwo aba ari gukora uduki ugira ngo se gaju ntamaze iminsi adahari cyore yagiye he se kandi muri iyi minsi yibereye iwacu Eh, Hmm. maye se asigaye yikundira gutetera nyirakuru ni ukuri ngo aba agira ngo ajye kuragira ihenera yewe sha mureke yitetere bambi ni amahirwe ni ukuri nanjye mba mvuga ntiyo ababyeyi banjye baba badatuye kuri najya mbasura kenshi pe harya nuwari karame abo babyeyi bawe nibo mwabanaga mbere yo kuza hano i kabuto
Ii, kuko nari mvuye iwacu nshatse umugabo ino hanyuma mbona n'akazi ko kwigisha uta umugabo wowe yewe birantunguye cyane kumva ko wigeze gushaka yewe nabonaga uri madamazera pe kwa madamazera uransekeje rwose reka da nta za madamazera mbonye aho ahubwo n'uwari umugabo wanjye uramuzi cyane uti ni ukuri nawe aracyabinaha se ni indera cyakora ambwira icyo akora ndahita amumenya nta kabuza
uramuzi cyane Ii, n'indagije ndagije uyu ujya uha akazi karisiti ni uwo rwose wenda ndagije mwabanye nk'umugabo n'umugore aka ni akumiro koko none se byagenze bite kuba mutakibana uriya ndagije yagiraga amahane akabije byageze aho birananira pe mpitamo kumubisa nabonaga agiye kuzanyica da yego ko nyagasani ariko ibyo ni ibiki biba mu bagabo koko ribera karame niba ntarakubiswe sinzi uwaba yarakubiswe kundusha yo kandi akenshi nzira ubusa yaba yabuze amafaranga akaza yiyenza ubundi ngo akampora amagambo y'abaturanyi bavugaga ko ari igihe watumaga ngo tutabyarara ariko ndumiwe koko burya koko ndabyemeye buri muntu agira amateka yagendana wahora n'iki wa mubyeyi we naratesetse biratinda ye cyakora naje kumva gahunda yitwa umugoroba w'ababyeyi rimwe rero njyayo numva biramfashije cyane ahubwo nawe uzaze ribera aha yewe sinzi wumva ndakunda reka nkwereke ibyiza fata igihe uzabitekerezeho ubundi uzaze tujyane ni ukuri hagati aho rero ribera hari icyo nifuzaga kugusaba guteze amatwi kandi niba ngishoboye ndagikora rwose
naritegereje mbona wambera amarene mwiza mu bukwe bwanjye kandi byanshimisha cyane ubyemeye ribera oh nibyo se koko n'igihe wahisemo anuwari cyane rwose mbega byiza ariko se kumenya bitashoboka ngo kubera iki se ribera ntubishaka se aha rega byansaba gusaba karisita uruhushya kandi nta cyizere ko yabyemera ubwo icyo ni ikintu cyo kwemera ari uko karisita akiguhereye uruhushya ribera
karisita agomba kugira ijambo abivugaho da erega ni umugabo wanjye ndamwubaha niyo mpamvu rero agomba kubimenya no kubyemera
noneho iby'iwanyu bishobora kuba atari amahoro nk'uko wabihamyaga ariko se nkubaze ni ngombwa ko ikintu cyose ari umugabo ugifataho icyemezo Hi? wowe umubwire ko wanyemereye kumbera umushyingira mu bukwe sibyo
nizere ko mwese mwemeye ko paza atazagaruka muri gurupe yacu usabwa ngewe ndabishyigikiye pe kagabo urabyumva ute sha muto nanjye rwose ntabwo nishimiye amakosa ya pazo agomba kuvamo pe ntabwo twakongera kuririmbana rwose alo pazo uri he ni byiza umva dusange hano muri ya sare natwe niho turi turagushaka byihutirwa Eh, ngo araje shani ni ukuri numiwe maze kumva ibyo pazo yagukoreye sha ntabwo rwose niyumvishaga ko pazo yamera kuri mbega umuhungu
nanjye ntabwo nari nzi ko ari kuri ya meza numvaga ari inshuti yanjye nyine nkamwe mwese shani ni ukuri ihangane pe ihangane ni ukuri nanjye n'umwe wamaze kumbwira ibyabaye avuye iwanyu he rega nta n'isoni nawe uravuga si wowe se mwafatanyije gupanga ibintu byose bitewe ubwo muranshaka
sobanura vuba ibyo wakoreye mugenzi wacu kuki se ngomba kugusobanurira umva mbese pazo kuba muri gurupe sako bivuga kubaha abayirimo urumva
shani nicuza icyatumye mbwira abandi ngo abahungu baze muri gurupe yacu iyo ntabivuga ubu nta kibazo cyari kuba cyarabaye kosa si iryawe yani njyewe numvaga kugira abahungu muri sako bizaba byiza bikayiha n'imbaraga kurushaho none reba umusaruro nyine ndawubonye nta kundi shani ni ukuri ihangane pe bwa mbere pazo yarabanje yica amategeko ya gurupe yacu ashyira indirimbo yacu kuri seda atatubwiye none yihaye gukorakora niko ashaka kumuhohotera birakabije umva ntabwo yahora yica amategeko ya sakwe bigezaho kudusuzugura pazo agomba kuva muri sakwe burundu
ngabi ndashaka kukuvugisha gigi ntacyo ushaka kuvugana nawe umva ntabwo nshaka gushwana pe aho iminsi ngeze ndahazi sinkeneye gutongana nawe nanjye nakubwiye ko ntakeneye kuvugana nawe ariko ikindi kandi ibibazo uri kuvuga ufite ni wowe wabyiteye kubera imyitwarire yawe mibi gabi ntabwo ndi hano kugira ngo tuganire ku buzima bwanjye cyangwa sakwe none ndi hano kuganira kuri diri yacu y'amagi eee ahubwo ndumva impamvu uri hano yumvikana ngaho mbwira vuba nkeneye kwitahira
ntindi ukeneye kwirirwa hano se ntumva kandi umva kandi nanije kukubwira ko dushobora gukomeza diri yacu y'amagi
ibyo ntacyo bimbwiye upfa kumenya ko icyo dupfana ari bizinesi gusa nta bindi birebire ese bite byawe ni byiza sinakubwiye ko nazanywe hano no kuvuga kuri bizinesi gusa ariko nyine ngabi nubwo nshaka ko dukomeza diru nta mafaranga mfite yo kukwishyura
ariko waje kunyinira komedi gigi nizere ko wikinira sibyo ariko ngabi urabona naje kwirirwa hano kuri iri zuba ringana gutya koko nkina ubwo se urumva ibintu uri kumbwira bishoboka gigi birashoboka ni gute wumva ko naguha amagi yanjye ku buntu ubwo urumva naba ncuruza cyangwa naba nkora igikorwa cy'urukundo nyumva neza ngabi nyumva neza ntabwo ndi kuvuga ko wazajya uyamera ubuntu none navugaga ko wayama nkayagurisha namara kubona amafaranga nkakwishyura Hmm, uri kumpenda ubwenge ubwo se urumva bitanyicira ubucuruzi ngewe ubwo se utanyishyuye gabi kutakwishyura ni njye waba wihemukiye kari wowe se umpa amagi meza kandi ku giciro cyiza ubwo nkwambuye naba niyemeje gufunga bizinesi ikindi kandi aho mba ndi urahazi uramutse utanahansanze waza no kwa kazungu Mm. uvuye muri kabuto sinamenya warengeye hehe Hi?
ngabi wishakire impamvu aho zitari pe ubu se kuzi ibibazo byose ndimo urumva niyo nashaka kugenda nakuraho amafaranga naba ntabasha kukwishyura amagi nkabona itike inkura muri kabuto koko gusa nawe bizagufasha kuko kongera kubona umukiriya uguha icyashara cya buri gihe bizakugora
gigi ndabyumva ko bizangora kubona undi mukiriya uhoraho ariko se nk'ubu magi yawe ahombye koko ntubashe kunyishyura icyo ntabwo ari ikibazo ngabi kitaba cyose urabizi ko kabuto yose ingurira mfite abakiriya nk'igihumbi bangurira rwose nzajya nanakora mu nganzo urabizi ko baza baje kumva injyana ubundi bakagura oke nta kibazo gigi ndabyemeye urakoze shangari urakoze urakoze rwose urantabaye murakoze nawe gushimira
akira amata karisiti we nuko nukoze urakamwe mu bito we Mm. dore icyo nkundira gukamisha ni wowe nkunda ujya gukama ugakaraba intoki wanahumuza ukongera ukazikaraba nta kuntu aya mata ataba meza rwose urakoze gushima karisiti we Eh, ariko n'ubundi amata utayagiriye isuku ashobora kwangirika akaba yatera indwara rwose
ahubwo wabona pfobije umubyeyi gukamirwa yo karamba ese se karisi ndibutse ko nakubonye ku ishuri mu nama rekarebera tene wagombaga kuza ubwo nyine ntiyabiboneye umwanya Eh, ha- habura n'umwe witabira iriya nama y'ishuri ry'abana banyu n'ukuntu ibyigiwemo byari ingenzi wese wari urimo gukora icyo karisi ariko ibibazo byose umpata ni iby'iki nkuru ubundi bene izo nama singe zireba ye ubwo zitakureba nka se w'abana zaba zireba nde
reka imyigire n'uburere bw'abana n'ibindi nk'ibyo biba bireba nyina Mm. nuko ribera atatabonetse naho undi niwe wari kujyayo uzi ko utangaje karisi Ntangaje Eh, se gute.
ubundi uburere bw'abana baba bureba ababyeyi bombi Mm.
none se ribera atayababyaye wenyine nge ndi umugabo ndi umutware w'urugo akazi nabyo.
kanjye ni ukubahahira nta kindi ubwo se urashaka kuvuga ko nge ntazi kuba umugabe wanjye kuko nagiye muri iyo nama kugira ngo se ntibyagiye bintangaza iyo nabona agurera abana bawe bajeyi nyamara nkubwire karisi urumva Eh, iki ngiye.
gihe urimo guta uzasanga warahombye byinshi urashaka kumbwira rero ko ndusha kwita ku bana ntabwo ari byo mvuze ariko wowe utanazi no gushyira igitsure ku bana bawe hmm? ngo bahane bajye bakubaha bagutinye nk'umutware w'urugo ubwo se waba uri umugabo karisi ndakumva ni ukuvuze He? ubwo ntiwiyibagije uburyo naguherekeje kwa nyoko buko ugiye gucyura umugore n'abana nkakuvuganira none utinyutse kumbwira utyo
urakoze mariveti we nugaruka nzagabanya
ariko kazu si imigisha noneho ufite muri iyi minsi uzi ko abakiriya bawe basigaye bahora buzuye igihe nawe urakabye reka nanjye mpakira neza nta n'ikindi nibyo pe Mm.
kazu Mm.
no kubeshya ubundi kwibaza iby'ejo hazaza hanjye nkabona ari imikasiro gusa igi Mm, mbabare kukubwira gutya mm.
ariko biri kukubaho nawe ubifitemo uruhare byorere shaka zo iminsi imbere mibi mu buryo butavugwa ubu noneho ndi kwibaza ibizambaye ejo bundi nibansohora mu nzu ese gigi mbabarira nkwibarize Mm.
ibyo bintu bahora bitekerejeho mbere yo gutuka umuyobozi w'ikigo koko oya kazu ntabyo natekerejeho kandi ndakwinginze winsubiza mu byabaye kuko nanjye barambabaje ikindi kandi ntacyo nabihinduraho kuri ubu byararangiye gigi ihangane rero urwishigisha yarusoma pe ndabizi rwose kazu sinumva ukuntu ngiye gusubira ku muhanda ni ukuri ubuzima bwo ku muhanda ndabutekereza nkumva ndarembye gigi Mm.
ibyo wakabaye warabitekerejeho mbere yo gusuzugura uriya mwarimu ndetse na felicien kubitekerezaho ubu nta na kimwe bishobora kugufasha nawe reba ubuzima bwiza wari umaze kugira ufite aho utaha usa neza ubasha kumesa imyenda yawe usigaye uzi kwipangira gahunda neza uhembwa nk'abandi bakozi bose ku kwezi none ubusubiye mu bibazo byawe bya kera kandi kubera wowe
ibyo ndabizi kazu ndabizi birenze uko wowe ubizi kuko ninjye wabibayemo ariko se noneho mbigenze none se nawe ugiye kunjugunya nk'abandi bose kazu none se gigi ufite iyihe gahunda ese urabigenza ute koko
wafunze amadirishya yose ribera humura karisi narebye rwose hose harafunze neza
noneho reka nanjye niryamire kandi ntunkangure mu gitondo sinzinduka yewe utarasinzira Mm.
hari icyo nifuzaga kukubaza ubwo uratangiye nizere ko atari bintesha umutwe bigatuma ndararwa ntambi ubundi se waretse uko azabimbaza mu gitondo karisi Mm.
ihangane ni akanya gato ni uko umbujije kuza kugukangura kandi ngomba guha igisubizano warita mu gitondo N- n- n- ngo ntiwarita uriya mwarimu asigaye aguha amabwiriza akiribera nta kidasanzwe da nyine Mm.
yansabye kuzamubera umushyingira Mm.
nibyo nashakaga kukubaza uko ubyumva mva mbese amagambo y'abagore ndayazi iyo mwahuye muvuga n'ibitari ngombwa mu- mu- mukazimura n'ibyo mu miryango yanyu aha nyamara nta ngo aha aha iki ribera karame kuzi ko ntakunda kuganira n'abagore mu mayira mwamuvuga uduki ndashaka kumenya ibintu waganiye na nuwari uretse se ko yambwiye ku buzima bwe ngo ubuzima bwe sibyo navuga ko muba muzimura ngo yabaye iki se aha yambwiye ko akumbuye ababyeyi be Mm.
yanambwiye uko yaje kwigisha hariya ku ishuri rya kabuta hanyuma se ko numva muri za macuti wowe yamubwiye iki erega nicyo nshaka kumenya cyane erega humura karisi nta muntu mbwira iby'urugo rwacu na nuwerita ntabyo namubwiye pe sawa ariko niba umbeshya u- u- umenye ko nzabimenya kandi tukamerana nabi humura mugabo nkunda nakubeshya ndakakubura pe mbada ahubwo nyine mu kuvuga iby'ubukwe nibwo yahise ansaba kuzamubera umushyingira none se urabinyemereye